Hii ni redio hijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda na ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutukumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federike nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga mu kiganiro cy'umunsi rero turagaruka ku kibazo nkoramutima c'igitoro kigiteye isebe mu burundi umutumire wacu ari mu bantu bakurikiranira hafi ibera mu burundi araja rero kuca hirya no hino zimwe mu ngaruka mbi zikena ry'igitoro ku buzima bwa misi yose mu burundi ingaruka rero z'iryo kena ry'igitoro ntizikiri agaseseshwa rumuri ibidandazwa ibinyobwa hamwe n'ibindi vyose vyaraduze maze ugasanga bantaho nikora ntiboroherwa mu kiganiro umushikiranganji w'intwaro hagati mu burundi yatanze martin n'interetse ari kumwe n'abandi bavugizi ba leta yarashize ahabona bimwe mu bibazo avuga ko bituma ubwo bukene buboneka hari abantu bashira igitoro mu modoka bakaja kukigurisha ku mafaranga menshi ikindi yavuze nuko n'imodoka nyinshi mu muryango aho usanga hari nk'imodoka zitatu bishobora gutuma igitoro kida kidakwira yamara hari n'abavuga ko ubukene bw'amafaranga mvamahanga y'agaciro bushobora kuba bufitemwo uruhara mu kiganiro cy'umunsi rero turi kumwe n'umushikirantahe gabriel rusiri arongoye ishyirahamwe orcom arakurikiranira hafi ibibazo bitandukanye birimo kurwanya ruswa mu rundi eka n'ibindi bibazo bikomakomeye mwaramutse neza gabriel rusiri
mwaramutse neza nkundikije mwakoze udutumira ndabaramukije kandi aramukije n'abariko baradukurikirana n'abo tuza gusangira ikiyago bose murakoze kuba mwitavye ijwi ry'amerika nashaka rero tuvuge kuri ico kibazo muri iki gihe tuvugana mushikana gabriel rufyiri ibintu vyifashe gute kuvyerekeye igitoro
ubwa mbere imbere uko ndababwira ingene vyifashe reka tubanze tuvuge ukungene ibi bintu byagiye biraza biza buke buke ibi bintu byatanguye mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri demirivende aho mu ndwi imwe igitoro cyaboneka mu yindi ndwi kikabura iyindi ndwi kikaboneka gutyo gutyo gutyo hateba rero haragera igihe byavuye bihagarara rwose rwose rwose ubu rero mwa kino kiringo tubabwira yuko hari abantu uno munsi basa n'uko batagira ayo bakira n'ayo bamira hanyuma ubuzima bujyanye n'iby'ubutunzi busa n'ubwahagaze mu ijambo rimwe rave ekonomike epeske arete ikindi nacyo ni uko twavuga ko ibintu dorodere sosiyale ibintu bijyanye n'iby'imibano imanza abantu bakora n'iki ibyo bintu uba uriyumvira hageze urubanza ukaganyiriza ukabura hama ikigira gatatu cy'ikibazo ni uko ibintu by'ibifungurwa bijya birinda kunguruzwa biva ruguru byaduze nk'inshuro gatatu kane gace gatanu kubera kubyunguruza ku buryo iritiro eh, n'inusu rya magendu ubu rigeze hagati mu mirongo itatu n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu murumva ko ibyo bintu ari ibintu by'ukuri biteye ikibazo hanyuma ikintu gitangaje mu bintu byose usanga eh, isoko ya magendo ubu ubu isigaye ikomeye cyane gusumba mbere n'amasoko yo ku bitoro yego nibyo hari abagenda kugikura i Kongo wumva benshi bagenda i nyamitanga bagenda he bakakizana mugabo hari ikibazo by'ukuri leta igomba gutorera umuti hakiri kare kuko tube turetse ko abantu basigaye bameze nk'abantu barwaye mu mutwe kubera batagira aho bakira no baronka amafaranga bigoranye no kuyaronka bagaca buri Ego gihe bi- bayagura Umva, biragoye ibintu by'ibitoro mugabo ni sinzi ko twovuga imvo zituma ibyo bishika dufate nk'igitoro imbere y'uko cy'ibura.
tuja kuri izo mvo mushikana Gabriel Rusiri nashaka mutubwire cyane cyane mwavuze ko mwakurikiranye ico kibazo catanguye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri icabitumye niki ico gihe
ni ibintu cyabitumye ni ikibazo cy'amafaranga y'agaciro amadovize ibintu by'amadovize eh, amafaranga y'agaciro mvamakungu cyane cyane amadolari nico niyo mvo ya mbere nyamukuru ituma turi muri kino gihe na bino bihe iyo ni iya mbere imvo ya kabiri iza ni imvo yo kudakorera ku mugaragaro urumva mbere hari ibintu bya monopole aho usanga amasoko ahabwa umwe cyangwa aba ego ibyo bisa n'ibyagabanutse mugabo n'uno munsi eh, kubera icyo kibazo cy'amadovize biragoye biragoye cyane Eh, icyo ni icya kabiri icya gatatu ni uko ibintu by'ibitoro kenshi usanga harimo abantu bari muri leta twese tuba twe turababwira muri leta ibyo kudandaza batabihebye jewe ndabona ko tuzoguma dufite ikibazo gikomeye cyane Ku- ku vyerekeye ku vyerekeye imvo ya gatatu imvo ya kane eh, tubona ikomeye eh, ni imvo ijyanye n'ibintu bya forode ibintu byo kurondera guca mu kinywabi abantu baca mu kinywabi kandi babunguka menshi bunguka menshi iki kintu rero kubera ibintu byo kudahana urabona ko ari ibintu bigoye cyane mu by'ukuri mwavuze ikintu ca mbere mwibaza ko coba gituma ubukene bw'ibitoro hama amadovize ni kuki yatanguye kubura mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kera yaraboneka
Eh, nibaza ko eh, imvo sinovuga ngo kubera iki gihe byatanguye niyumvira ko ahubwo eh, habaye ingaruka mbe niho zatanguye kwibonekeza n'ahandi yarabura akabura mugabo leta ikiyungunganya mugabo hamaze kujyamo abaforodere benshi hanyuma ni ukuvuga bagira cisha ku ruhande hanyuma mm, hakaca hajyamo n'ukunge nari make eh, isoko ryo ku- ryo- ryo mu kinyonge ryaciye ritera imbere rwose rimaze gutera imbere murumva neza yuko hariho n'ayashobora gusohoka ntagende kurangura ibintu byarabonetse aho ashaka yigarukira kuri, kuri, kuri marishe noire ku isoko ku mukinywabi ibyo n'abatwara barabivuga urumva rero imvo ni nyinshi cyane mbwa imvo nyamukuru twe tubona ni uko ayo mafaranga y'agaciro akenye agaca akurikirwa n'ibintu byo gucisha ku ruhande aho usanga n'aya- n'ayatanzwe aze kurangura ibintu mu by'ukuri atagenda kurangura ibintu I- imbere y'uko tuja ku kibazo cerekeye kudakorera ku mugaragaro nk'uko mwabivuze eh, nashaka ndabaze uburundi ubu nta bidandazwa bishogwa hanze vyoba bituma amadolari aboneka unavuga ikawa hariho n'ubutare ivyo bintu ntibigikora
oya ahubwo reka kugira ngo icyo ki- icyo kibazo ndacishure muri rusange tuvuge inzira amafaranga y'agaciro azananamwo inzira amafaranga y'agaciro azananamwo zika kuri zine cyangwa zitanu inzira ya mbere niyo mugiye kuvuga ijanye n'amafaranga y'agaciro na- ibijanye n'ibintu dushorera mu mahanga ubu no munsi ibintu dushorera mu mahanga turavye ivyo nokwita amastatistike ibiharuro dushora ibintu bigera ku mirongo ibiri ku ijana y'ibyo dukenera ni ukuvuga mirongo umunani ku ijana ibyo dukenera nta ntitubishora dushora 20 pourcent des exportations par rapport aux importations ibyo rero murumva yuko icyo ari ikibazo hanyuma hagaca hakuza ikibazo gica kijyana n'icyo nyene n'ibyo dushorera hanze dufate eh, ubutare nk'inzahabu eh, n'ibindi eh, dufate nk'ikawa icayi usanga amafaranga atagaruka mu gihugu nta rapatrima de dovize iba ibyo rero n'ibibazo bihari bikomeye ngaha eh, cyane Eh, mugabo n- ngiye ku icyo kibazo nyine cyo dushorera hanze umwimbu waragabanutse rwose rwose rwose ku buryo wavuye ku mirongo umunani ku ijana ukaba ugeze ku mirongo irindwi na gatanu ku ijana nko ku ikawa murumva rero ko icyo kibazo gikomeye iyo ni inzira ya mbere y'amafaranga y'agaciro ah, ku byo dushorera hanze
Eh, i- ikindi ikindi ni ikijyanye n'abantu bazana imitahe Eh, ni ukuvuga resemvesisima direkite etranje ibyo nabyo ni bisa n'ibyagabanutse nta bantu bazana imitahe cyane kubera imvo eh, zijyanye n'iby'intwari ibereye guverinanse eh, icyo kibazo abatura kigaruka ku- eh, icyo- ikindi nacyo ni abantu bafasha bamwe bita koperasiyo developuma Ah, ubu biriko biraduga gato kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twari ku mamiri eh, ku mamiliyaridi y'amarundi eh, y'amajana atatu mugabo ubu turi kuri miri seti sa miliyari amamiliyaridi igihumbi n'amajana indwi y'amafaranga y'amarundi urumva uyahinduye mu madovize ucugabura eh, na gatatu Eh, Ivyo- kugira ivyo ngo bibazo vyose wumve tu- ingena ngana ni ukuvuga ni nk'amamiliyoni eh, dufate nk'amajana atandatu Eh, ni- ni- niyo tufise mu bi- muri bije ya leta kuri bijya bita cooperation development donc les apura apri projet Eh, hakaba rero n'abaturiste n'abarundi baba mu mahanga baza ngaha nabo o, hari amafaranga bazana ubu rero abarundi bariko baraza mugabo urumva bo o, iyo baje baca barimanta ijya marishe noire ijya soko yo mu kinywabi rero I- izo ngaruka inzira ni zose- nyinshi, abaturiste inzira nyinshi cyane z'amafaranga mugabo izo nzira zose ziza- zisa n'uwo zifise intambamyi mwa kino kiringo ego mwe tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na elize mbonigaba muri aho elize muratwumva ndumva ndumva telefone ya elize itameze neza reka dufate tite sinzoba tohana muri aho murakomeye
turashima imana mumeze mute namwe turakomeye tumeze neza muri hehe ga tite
Eh, turi bujumbura turi Mhm.
bujumbura kumutanga ubu Ni- turi kumutanga na ni byiza cyane rwose turi kutuvuga ku kibazo nkoramutima cy'ubukene bw'ibitaro mu burundi murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'umushingantahe gabriel rufyiri duga ku ijambo
Eh, mu bisanzwe ikibazo c'igitoro eh, gushikisha gisa n'icananiranye kandi tugiye kuraba eh, uko tuza twumva amapromese canke ci- eh, ibintu bigiye gutora umuti mugabo ugasanga vyanse navuga yuko eh, ababijejwe sinzi eh, uko boba babona inyishu ariko eh, ikibazo c'igitoro vyema caranse canse kabisa
M- murakoze tite sinzoba tubana eh, mu nshingantahe gabriel rufyiri eh, ka nk'uko eh, tite abivuze eh, basa n'abihebuye abarundi benshi barihebuye akaba atemera n'uko eh, umwizero utangwa uzoteba ukagira icyo ushitseko ivyo bintu mubivuga kwiki
Eh, alo Alo,
Eh, mu bisanzwe ku bijyanye n'umwizero n'umwizero utangwa ahubwo twategerezwa kubanza kumenya impamvu carabuze burundu mbega ni iyihe ingorane yabiteye Eh, ko bwa mbere caza neza ntihagire nta nawe wamenya yuko igitoro ca ikiza mbere wanashaka ibyo kumenya iby'ibitoro tugiye kubimenya ubu cabuze ntaba arazi uko- uko bigenda mbega ubwa mbere uko caza byagenze gute kugira bihagarare Iyi- inyishu uba ugiri ngaho utaramenya aho urwaye ntumenya n'ingene wivuza
murakoze titareka icyo kibazo cyayo tubanze tugihe umushingantahe Gabriel Rufyiri.
Eh, mu- mu mbabarire sinakurikiye hari akantu ka- kanciyemo gato Yego, reka- Ikibazo kiwe sinzi ko mu- yego.
afite impungenge eh, tite eh, avuze ko eh, naho kenshi na kenshi baronka amakuru yo kwizeza abarundi ko kizi- ico kibazo kizova mu nzira nti- abo- ntabona ko ivyo bizoteba bigashika ikindi naco yavuze n'ikibazo mwa- mwari mwashikirije imbere aho we bavuga ati nyabuna ku- mu kumenya ingwara no ku- ku- kugira uvura indwara no kumenya icyayiteye akaba avuga ko ah, akeneye kumenya impamvu ukuntu byagenda kera ukuntu ibitaro byaboneka ubu bitakiboneka
Eh, nibyo ubwa mbere reka mpere ku ico ca nyuma ico ca nyuma jewe nobabwira yuko imvo nyamukuru kuko nabivuze ni zibiri jewe mbona imvo nyamukuru zibiri imvo ya mbere ni imvo y'umu- y'umwina y'umunoho y'inda ndende y'abantu bamwe bamwe bagomba gutamirira amatama yose bavuga bati twe dushake abandi bose bashaka buri mugabo tubeho twenyene iyo ngorane make no gihugu irahari aho usanga abantu bamwe bamwe basha ubibonera no ku masitasiyo aho umuntu akubwira ati jewe abiwanje baronke nanjye ndonke muga abandi bose bashake babure iyo ngorane y'umwine yo kwikunda birenze niyo mbona je iri muri kino gihugu cacu iyo rero ni ingorane ikomeye cyane ita hariho abantu nk'ubu ariko baratunga bitagira uko bingana kubera u- u- ibi biki- ubukene bw'ibitoro mugabo abanyagihugu benshi bakaba ari uko baragorwa ibyo rero leta kugira ngo ibi- ngo- ngo biko- ibikore nuko ibihagarika ni uko igomba gukurikiza ikintu bita ah, ikagwiza ibintu hanyuma abo bantu bagomba kuza baratuma batoba ibintu kubera inyungu zabo leta ibahagarika ibabuze icyo ni icya mbere ikigira kabiri kwiki mu- eh, ababajije ati bagomba batanga umwizero atari ko ngari tuzi umwizero ingene uzoboneka ni ukuri murabibona umwizero wonyene watanzwe ni umukuru w'igihugu yavuze yuko eh, igitoro kiriko kiraza mugabo rya jambo ry'umukuru w'igihugu ni ijambo politike rijya ni ijambo politike hari hakenewe rero nk'umuvugizi wiwe hari hakenewe nk'abavugira ubushikiranganji buraba iby'ibitoro ubushikiranganji buravyiga ca leta n'abandi bagaca bagerageza gutomora neza iriya iriya mesaje mu gihugu yashatse kuvuga mugabo kugeza n'uno munsi abantu baguma barindira kugira ngo baronke inyishu yumvikana n'ubu ntiturayironka rero jewe niyumvira yuko eh, ni ukuri n'ababesha abantu bageze aho usanga abantu bagenda ku masitasiyo bafise ama- amasandugu bavuga ngo basizemwo abantu bapfuye kugira ngo barebe ko burunka igitoro murumva ahantu tugeze kweri kimwe nibaza yuko muri leta bakwiye kuraba bagatanga ijambo ryumvikana bakavuga ingene ibintu bimeze cyane cyane hakaronderwa inyishu twe Ego.
twatanze inyishu zitari nke mugabo urumva ntituzire twese twese tutazikorerako Mwavuze ikibazo gihambaye cane rwose.
cyane cyane mu bintu by'igihugu cyane cyane mu by'ubutunzi mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushira ntahe rufyiri kivuga ko hariho batuweho twenyene abantu bikunda abo bantu uruha rwabo ni uruhe ikintu bakora gituma ivyo bitoro bihura niki
uruhara rwabo ni uko rutubonetse usanga bagomba kutwikubitira bonyine ubibonera ku masitasiyo urumva ubabwira uti nibagabure batware litiro mirongo ibiri ibiri cumi icumi kugira ngo abantu bose bakwigwe akubwira ati oya ntibishoboka akumva yuko yonezerwa ariko rwose byose wenyine burya iyo ni ingorane nabisubiyemo ingorane y'umwina ingorane y'umunoho ingorane y'inda ndende umuntu avuga ati atari jewe byose bishake bipfe ni ukuri bugisha ni ikibazo iyo uri imbere y'abandi ngo ubutwara abandi hoho urumva ko ibyo ari ikibazo gikomeye cyane jewe nibaza ko abo bantu batabanje guhabwa ikibanza cyabo je nibaza ko bizogora mugabo ni bande bazobaha ikibanza Musa- Biragoye.
muriko muravuga musa nuko abo bantu baba bazwi ni kuki abarundi baba- Oya, tabatunga barazwi kweli, gato niba ntibaboneka erega barazwi
ni kuki gushika ubu kuri mwebwe abo bantu badashengezwa
bashengezwa heno nande twebwe turababibona tukabivuga erega sosiyete y'uburundi ya- ingene dusigaye tumeze ubirabira no mwibarabara aha mwibara- mw'iri barabara urumva ni ikibazo mbona kiri generale kimaze kuba rusangi aho usanga nabo batwara amamodoka bari mwibarabara bagira itongo n'abamaguru ata muntu afite imodoka yemera kubisa umuntu w'amaguru ukabona ko umutima wo kuyikunda u- u- urenze urumva wowe wabitoye neza bavuze ngo batubeho twenyene abo bantu batubeho twenyene je mbona bariko baragwira cane mugabo ndiko ndavuga nti iyo bamaze gushika mu bantu batwara abandi murabona ko ico kintu ari ikibazo Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na frederic eh, sapongo muraho murakomeye frederic muratwumva
mbaho neza Eh, turaho turakomeye muri hega frederic
murakoze ni federike tarupongo ibureza mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda ni vyiza cane rwose M- murafise ikibazo murafise icyiyumviro turiko Nk'uko tuvuga nabivuze ikibazo eh, alo duga ku ijambo
yego ndimo ndavuga ni nk'uko mwabivuze ikibazo cya esanse cyangwa se ibitoro kirangayikishije Si- si mu burundi gusa n'ahandi hose ku isi uba wumva bagize icyo kibazo uba usanga ari ibintu bihangayikishije kuko isi tugezemo cyangwa iterambere turimo birasaba ko abantu bafata siporo urava mu rugo ugiye ku kazi ushobora kujya kwa muganga ushobora kujya guhaha ubizi byose bisaba taransiporo kandi taransiporo yose irakorwa n'ibintu biva ku bisoro ibyo rero sinzi cyane mu burundu niyo tuzi ikibazo gikabije kugira ngo uwo muhanga mwadukiririye abe yatubwira ese ko tubibona muri east africa nta handi byaba biri n'ibyo bikunze ko gishobora gukora ikibazo rusange cyangwa n'ikibazo cyihariye n'igihugu kimwe murakoze
Murako- murakoze frederic eh, salpongo Eh, mushiyantahe gabriel rusiri Eh, ikibazo eh, cy'ibitoro eh, frederic salpongo avuga ko ari ikibazo gishobora kuba kiri no mu bindi bihugu Ah, akaba avuga kandi ko icyo kibazo gifite n'ingaruka ku kwiyunguruza mbe ku byerekeye kwiyunguruza ni ikintu mwacishije ko gatoyi ah, i- muri iki gihe ibyo bitoro bikenye hariho ubundi buryo bwotuma ibintu byoroha kurusha guha gusubira guha uburenganzira amapikipiki mu gisagara amakinga kugwiza Ha- hari ibintu bikorwa muri ubu- muri urwo rwego ahubwo ikibazo ikibazo kiri ngaho nyine kuko eh, abantu ibyo kujya ku kazi ubu uyu muntu ageze kuja ku kazi araganya ageze ku kava ko akaganya hanyuma murabona n'ibibazo bihari bya ya ndwara bavuga ko ata muntu yegerana n'uwundi ibyo ni ikibazo kindi gikomeye hanyuma leta murazi ko yanabisonze ikikuraho amakinga ikuraho amamoto mu gisagara nta muntu akijaho afise moto jewe rero mu bisanzwe twari tutahura ibintu turimo mu mu ijambo rimwe ntitutahura ibintu turimo kwera tutahura na gatoya
ku bwanyu kugira ngo ibintu byorohe kurusha mwavuze ikibazo ibibazo biri hejuru y'abanyagihugu eh, ibibazo by'amadovize ariko hari ikintu nka leta yokora muri iki gihe mu maguru y- masha kugira ngo abantu baruhuke gatoyi cyane cyane ku byerekeye nk'abo baba batwara abantu kwa muganga kwiyunguruza byaduze abantu bakata- batakija kuramukanya ruguru nk'uko bahora ikintu leta yokora muri iki gihe ni nk'igihe mushirane gabriel ufite
mu bisanzwe leta ikintu yokora eh, ni ibintu byinshi cyane leta yokora Eh, mugabo reka mvuge bikeyi mu byo nibaza kandi tugomba kuvugana nabo mugabo ukayoberwa aho bipfira ubwa mbere twebwe twari twasabye yuko leta yofata ideni kuko igihugu ni kibi cyana twari twasabye ko leta yofata ideni n'imiburiburi y'amamiliyoni amajana atanu y'amadolari kugira ngo ishobore eh, kuronka ibintu byangombwa byankenerwa dufate nk'imiti eh, hanyuma ibi by'ibitoro eh, ibijyanye n'ifumbire n'ibindi igafata iryo deni tugaca twiha nk'amezi atandatu mu mezi atandatu tugaca tuba turi ko turarondera izindi nzira zotuma igihugu kironka eh, aho cisahiriza mugabo urabivuga ukabona mu by'ukuri eh, muri leta umengo ntibabyumva iyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri y'ikintu tubona twoko- yokora ni uko eh, ibyo bidakunze kwifata- kwifata ideni irashobora kugenda kuraba ibintu ifise ika ikaguza ikigo bita rotoroke kuko cya gihe bafata- bagira gufatira uburundi yambarwa muri mirongo sisi mu icyenda na gatandatu uburundi bwaraguze ikawa igitoro kandi bigakunda ubu rero twifuza neza yuko twebwe eh, two eh, twogira twoshobora twokora ibishoboka byose kugira ngo n'imiburiburi ibyo dufise tubiguze eh, ibyo eh, dukenera hanze kugira ngo bishoboke kuko nabivuze ni kese do volonte politike iyo volonte politike ihari nta kidashoboka mbwa iyo volonte politike ibuze byose bica bigorana kuko nk'ubu eh, urabye ukungene ubu itike yo kwiyunguruza yaraduze inshuro kane gatanu ibitoro nabimwumvise ko irita ibihumbi bine ku- ku- kuri pompe igugwa mu kinywabi ibi inshuro kane gatanu naho ubwira uyibone kandi ugaca usanga irimo nk'ubucafu niya yindi ikiza kuri kimodoka urumva rero twebwe tubona yuko mu by'ukuri leta yari ikwiye gukora ibishoboka cyane kandi byihuta kugira ngo turabe ko bino bibazo twabivamo kandi birashoboka je ndemera ko bino bibazo nabo turi muri byo bishoboka ko bihera mugabo birasaba yuko bamwe n'abandi bitanga cyane cyane abantu bitwa ko bari muri canke bayegereye bagomba kwikubitira ibintu byose Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na olivier irakoze muri aho olivier
aho muherereye he
neza na neza mpagaze mu
yego turiko tuvuga ku vyerekeye ubukene bw'ibitaro mu burundi murafise ikibazo murafise iciyumviro
iciyumviro bashobora guterera nako nako nako n'ikibazo murantunga ano dubuga ku ijambo turakumva
nako n'ikibazo nashaka kubaza nti tugereranije muri bino bihe turimo na bya bihe twari twitwari ko twari dufise twari muri ambargo muri icyo gihe twari muri ambargo ntitwigeze tugira ibibazo nk'ibi nyamara ubu tutari muri ambargo n'imwe tukongera tukagira ibibazo biteye ubwoba nko muri iki gihe birengeye kugira ibibazo turi muri ambargo ikibazo cyanjye ni iki habuze iki kubwira ibyo bibazo tubivemo ko mbona ingingo zose cyane ata kintu na kimwe kibuze kugira ibyo bibazo tubivemo
murakoze olivier irakoze ikibazo gihambaye cyane rwose ati uburundi bwageze kuja mu bihano reka makungu arabufatira ibihano ariko ntitwigeze tugera aho dushitse ubu byagenze gute habuze iki mushigana gabriel ufite
jewe nibaza ko ikintu kibuze ari shaka nicyo kintu kibuze cyane by'ukuri kuko twebwe ntacyo tudakora turi mu burundi turi mu gihugu turavugana na bamwe n'abandi mu batwara igihugu kugira ngo turenge ibibazo twobivamwo mugabo ugatanga n'ibyokorwa mugabo kubera kubwiye wa mutima wo kwikunda w'abantu bamwe bamwe bavuga bati twebwe twenyine abandi bose bashake bapfe jewe nicyo kibazo mbona gihari ibyo rero bidahagaze ngo abantu bari imbere y'abandi bumve yuko ari na wa mwungere aragira intama ibyo bintu jewe mbona ko bikigoye cyane ikintu tuza n'uyo mutima wo kurondera gutunganya ibintu utunganiriza benshi nicyo kibazo mbona gihari
ku bwanyu ikintu cyoba gituma leta idahana bamwe mwavuga ko bazwi eka bikunda eka bakunda inda zabo aribo bari kuratuma n'ibyo bintu bimera uko bimeze igitaro kikabura ku bwanyu abo bantu baba bamaze guhanwa cyangwa ntibahanwa cyangwa leta ntibakora je mbona umengo basunze inguvu leta kweri je ariko ndabiraba mbona umengo abo bantu basunze inguvu leta kuko urabona ko bakora ibintu none abo bantu wari umuntu uzi ko ari umusuma gisuma komvyo aje mu rubanza sosiyali ugasanga niwe yicara imbere agiye mu isengero ugaca usanga niwe bahima intebe y'imbere none mwebwe niwumva yuko igihugu kiba kiriho kiragera ahantu habi eh biragoye kuko twe tuba tubibona ko uyu muntu ari gisuma kombi ari kibandi mugabo kubera je n'imodoka nziza kubera je twese tumuzi ko ari gisuma mugabo urumva ugaca usaga mu isengero niwe wicarika imbere ugaca usanga mu rubanza niwe wicarika imbere ugaca usanga muri leta niwe batumira mwibi na biriya ugaca usanga niwe atanga amakotisasiyo menshi aha na hariya urumva asa nuko aba yaraguze abantu bose erega nibo byugariye nibo bigoreye muri kino gihugu ni ukuri mwavuze ikindi kibazo gihambaye c'ishaka aho mushaka kuvuga iki leta yoba idafise ishaka ryo gukemura ivyo bibazo vyose
urumva ishaka ishaka tweba turibonera mu bikorwa ntituribonera mu majambo kuko nk'ubu ndakubwije ukuri nta gihugu gishobora kumara imyaka hafi itatu kitagira igitoro ngo leta igira amahuriro ntibishoboka ntibishoboka nicyo gituma jewe mvuga ko ishaka naho ryo bari hari ryo bari ryo ku munwa mugabo mu bikorwa twe tubona ko umengo hari ikibazo
zimwe mu ngingo mwifuza ko zofatwa kugira ngo abo bantu bikunda eka abantu bose bafise uruhara canke eka n'ubwo bukene bw'amadovize nabwo nyene bushobore guhera ibintu bimeze nk'inyishu mwoshikiriza nk'ibi
ubwa mbere ni uko abantu bari imbere y'abandi bakora akazi ko gutunganiriza abantu batarabye inyungu zabo icyo ni cyo kintu twe tubona cya mbere uyu mutima wo gutunganiriza abantu benshi ndabaha akaroro nk'igitoro kije aho uca usanga bavuga bati twebwe daboro tubanze turonke hanyuma abana bacu abagore bacu abagabo bacu inshuti zacu abo tuzinanye abo dusangira inzoga mu kabare ugaca usanga ibyo nibyo bihari utunganiriza abantu ukajya mu bintu nk'ibyo ndakubwije ukuri uba wamaze kunanirwa icyo ni kimwe kuko ibintu bibaye bike bigakeha bikaboneka yuko byagiye mu rutonde n'ukuri n'ubutungane nta kibuza abantu batarikenguruka icyo ni icya mbere ikigira kabiri urumva uruvuko rwo gusabikanya tujya tuba tuhari ukugira kabiri ni uko abantu bari mbere y'abandi abo bantu baba ari abantu by'ukuri bagize kimwe bita ankete do moralite ankete do moralite ni ukuvuga kubanza gutoza ko hari abantu biteguriye kwitangira abandi igihe nawe ugeze biba bigoranye iyo ankete do moralite sinibaza kwiba yewe mbona umenga umuntu kumuha ikibanza no kumuha igiti ni uko aba yarerutse mu mugambi kuko cyangwa kuriya ukabona ko by'ukuri ku mengo niyo niyo kiritere yonyine igomba gukora ni uko rero hakwiye kubaha kirido moralite abantu baza gutunganiriza abandi akaba ari abantu biteguriye kwiheba ku neza ya benshi icyo ni icya kabiri icya gatatu ni uko ibintu byo bikorwa mu muco ibintu byose bikavugwa bigakorwa mu muco kimwe mbona rero ibyo bintu byo gukorwa mu muco ari ikibazo gikomeye cyane kuko urabona amasoko rimwe na rimwe hari igihe atangwa uko utariko mbere bigatangwa n'umukinnyi wawe ntihagire n'ubimenya ibyo rero murumva ko ari ingorane mugabo tukifuza yuko leta yokoresha mu muco amaperedofure bayagize abantu bakabimenya bakamenya uwo bahaye isoko ari iki cyangwa kiriya nibyo by'ibitoro ko batanga amasoko mugabo ntibasange bahaye amasoko abantu by'ukuri badashobora no kubizana nk'ubu uya twumvise ngo ibitoro bigira bikwize amezi iminsi itari mike i salamu bakubwira ngo n'amakamyo yaragiye kubizana mugabo bakubwira ngo hari ibyagoranye ukaguma urondera ibyo bintu ibyo ari byo ukarondera ikabura ugahita usanga rero hari ingorane by'ukuri zidasanzwe zijyanye n'ibintu byo kuyikunda iyo ngorane rero yo kuyikunda no kudahana kudahana ibyaha ibyo bintu nabyo ni ikibazo gikomeye cyane gusa n'abavuga mushika na gaburiyeri ikigira kane neza gikomeye ni ukudwiza umwimbu kugwiza umwimbu w'ibintu dushora mu makungu umwimbu ugwiziye bizofasha ikigira gatanu ni uko bamwe badufashanya bamwe dufashanya nabone leta yabigiramo ingufu ikigira gatandatu ni ukuvuga muri koperasiyo developema ikigira gatandatu ni uko abantu bashingwa mu mabanga bari abantu hejuru y'ankete do moralite yuko hari abantu babishoboye bafite na kapasite intellectuelle yo gukora ibintu neza ku buryo n'abantu bose babishima abarundi batabahari bakarundira n'abantu hanze twita egisiperi interinasiyonari bakaza bagafasha kuko n'ibihugu kera burundi bwarabikoze kuri bagaza kandi byarageze neza rero nibaza yuko ibikorwa tuba tuba turabivuga kugira ngo bikorwe bikagora nicyo kugarukana amafaranga rero y'agaciro rapatirima de dovize kugira ngo amafaranga ubwa mbere ari mu gihugu atunganywe neza nayo tugomba kuza naze kandi byose bibe mu muco ku buryo bugaragara murashikirije ibibazo bitari bike mushika nahe gabriel rufiri turabigaruka ko birimwo gutanga amasoko mu muco ariko imbere yaho reka duha ijambo emmanuel kwizera muri aho emmanuel murihega emmanuel
ni mu kirundo ni vyiza cane rwose muratwumva neza ijwi ry'amerika
ego turabumva ku murongo ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite iciyumviro turiko tuvuga ku bukene bw'igitoro mu burundi
je kuri ico kibazo c'ibitoro halo duga kuri ijambo turakumva
kuri iryo kibazo c'ibitoro ahantu mbona ibintu birimo birapfira ni uko usanga ababijejwe muri iki gihugu baca bashaka kubigira ivyabo muri icyo gihe rero ikintu ukigize icyawe uca usanga ibyo urimo urakora harimo ibica bipfa nk'ubu nk'akarorero ugasanga isoko urimo urayiha umuntu uwo mubivanye ni uko umuzi ntiwabanje kurondera urabereye rema yuko uwo muntu abishoboye muri icyo gihe rero iyo usanze uwo muntu atabishoboye murategereza inyungu izoboneka ikabura ikindi gikurikira ko no kubura amafaranga y'agaciro biri no mu bintu bituma tuguma tugira ingaruka zo kubona ibyo bintu dukura hanze tudashobora kubironka kubera yuko kugira ngo bikunde ni uko tubanza kugwiza ibyo dushorera hanze hanyuma ibyo dushorera hanze bikaduha amafaranga y'agaciro ya mafaranga y'agaciro nayo ntashikire mu mifuko ya bamwe bamwe ahubwo agashikira mu bikorwa bya leta hama leta ikabikoresha ikayakoresha ibyo ibona igihugu gikeneye muri icyo gihe genda abona amengo byozotora inzira murakoze murakoze emmanuel kwizera mu nshingahe gabriel rusiri emmanuel ashikirije ikibazo nari nzi ko tugaruka ko na mwebwe mwavuze cy'umuco yavuze abo babaha amabanga abantu batabishoboye iyo muvuze ko amasoko atatangwa mu muco ibintu muba muri ko murashikiriza n'ibindi
oya ni uko usanga nk'isoko y'umuntu barayiha umuntu bakakubwira ngo uyu muntu ngo ngo byatse kwazana igitoro umugabo cyangwa ngo amakamyo yawe bamuhaye isoko ukarondera igituma none kugira ngo bamuhe isoko uyu muntu baba babanje kuraba kapasite yiwe ubushobozi afise ugahita usanga aribyo n'ingorane mugabo ikintu cy'akamwana wa mama mpinga yanjye ibyo bintu twese tuza ko bihagarara ikindi nacyo ni uguha amabanga abantu babishoboye serivisi dusaba tuvuga mugabo nabivuze kenshi usanga umuntu bamuha amabanga kubera ari mu mugambwe uyu cyangwa uriya cyangwa afite ingufu izi cyangwa ziriya mugabo mu by'ukuri byambiwe bitare kiriteri objekitifu ibintu ufatirwa ko by'ukuri ibyo ntibirabwe kenshi nibyo ubona
icyo kibazo cyotorerwa umuti gute akamu umuti ya leta ni nk'akahe
oya biroroshe cyane ubwa mbere dufatire kuri ikintu cyo guha cyo gutanga amasoko mu bitari mu muco ugira amapere dofure interinasiyono ukagira ukagira amahamagara yuguruye kandi mpuzamakungu abantu bose bakabiganwa hanyuma amakiriteri akaba objekitifu bibaye ngombwa bakagira rukuru ku mazu yigenga kuko nabyo birashoboka bimwe bita kabine pirive kugira ngo babafashe gutanga amasoko mugabo birabyo urabona yuko by'ukuri ibyo bintu bibagora cyane hanyuma byo gutanga akazi nabyo ni ugutanga akazi akazi kakaronka abagashoboye ibyo rero muri kino gihugu ni ukuri ni ahantu hake cyane bakora ibibazo ibyo biraboneka cyane ko mu ngorane nyamukuru dufise ni ibyo bintu by'uko abantu bari mu bibanza ubona ko bari mu bibanza badaba badashoboye baba badakwiye hariho n'abantu mengo bari muri leta umengo bageje gusabota leta umengo bageje gusabota leta n'ukuri
icyo ni ikibazo gihemba reka ndaguha akaruhuko gasanzwe hari inama na rimwe mu kanya imbere ko ntagura kino kiganiro abantu bo muri leta bamwe twari gutera kuyitangura saa cyenda mugabo hagera saa cyenda n'inusu batatu sinzi umuntu umwe aterefone aca avuga ngo ngo none ngo iminota mirongo itatu ngo twakire ngo ni myinshi ari umuntu akomeye cyane muri leta ushobora kwibaza umuntu nk'uyu inama yategereje iminota mirongo itatu agaca akubwira yuko iminota atari abwira abantu ngo iminota si myinshi akavuga umengo ni ibintu bisanzwe mwumva ko tutagowe kweri turagowe ibintu bidahita turagowe kweri tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya akomeza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na david muraho
muraho muraho neza ijwi rya amerika amakuru amakuru ni amahoro namwe muraho murakomeye aho muri
eee natwe turi aho turi amahoro cyane rwose muherereye hehe
eee ubu ngubu ndi kigali mu rwanda nziza cyane rwose
mbere na mbere ni ukubashimira ku mwanya mwiza muba mwaduhaye nk'abakurikira ijwi rya amerika murakoze gushima
yego ku insanganyamatsiko y'uyu munsi nabonye mwaduteguriye yari nziza pe ni nziza yari inakenewe cyane mbere na mbere ngira ngo murabizi izamuka rya ry'ibiciro ku bikomoka kuri peteroli ni ikibazo cyatangiye nimba nibuka neza aho duhuriye n'ikiza cya kovide cumi n'icyenda muri bibiri na makumyabiri kugira ngo byagiye bihindura isura uko iminsi yagendaga yigira imbere kugira ngo murabizi twagemurirwaga n'ibihugu byo bya russia na mu barabu bakatuzanira izo peteroli tukaba arizo dukoresha rero kovide ahiziye ibintu bigenda bihinduka birakomeza ngira ngo uyu munsi ikibazo kibitera kinini cyane n'izi ntambara tugenda twumva mu burengerazuba bw'isi ngira ngo mfatiye nk'urugero nko ku gihugu cy'u rwanda ngira ngo dusangiye ni ikibazo dusangiye nk'ibihugu biri munsi y'ubutayu bwa sahara nk'ikibazo rero byateye mbere na mbere ni nko mu bucuruzi ntanze urugero nko mu bucuruzi ngira ngo mwagiye mwumva hari izamuka ry'ibiciro ku masoko ibiciro birazamuka umunsi ku munsi nubwo wenda hari iminsi yaje kugera y'ejo bundi bigasa nk'aho bagenda bamanura bagira icyo bagabanya ariko bigaragara ko hari ingaruka byagize mu bucuruzi yaba mu bucuruzi bw'imbere mu gihugu n'ubucuruzi interinasiyonari ikindi navuga navuga ko kwiyongera ku bikomoka kuri peteroli byateye ikindi kibazo muri taransiporo taransiporo ugasanga hari ibici peteroli bayongereye igiciro ugasanga aba private sectors bibagizeho ingaruka zikomeye hari nabwo bafataga ingamba nabo bakavuga bati tugomba kureba uburyo ki twakwiyadabuta kugira ngo duhangane n'iki kibazo cy'ibura rya peteroli kugira ngo tutazagira igihombo cy'igihe kirekire ikindi nabonye buriya peteroli ni umusingi wa mwamba muri developuma y'igihugu rero iyo peteroli iyo ari nke cyangwa se itabasha kuboneka uko ikwiye ahanini biteza ikibazo yaba ku muturage na wa muntu ushinzwe kumureberera ubwo ndavuga guverinoma hagati ya guverinoma n'umuturage mbese hari ukuntu umuturage yinuba ati babigenze gutya tukabona wenda niba ari taransipoti twabona faverabo taransipoti tworoheye ariko ugasanga biteje konfuri hagati ya guverinoma n'umuturage muri make rero mushana david muri ko muvuga ko ikena ry'igitoro rigira ingaruka ku bintu byinshi ibiciro biduga eka no kwiyunguruza ibyo ni ibintu n'umushyiranahe gabriela yari ya vuze ko gatoye mu kanya ariko reka kumuha icyimvuro cyanyu agire icyo akivuze ko
yego
mushina gabriela
ibyo yashikirije uyu mubanyi nibaza ko byumvikana cyane ntacyo ntubivuga ni komantere yagize yavuze yuko ibijyanye n'amaproduwi peteroliye ni ukuvuga ibitoro ari ikintu ari nk'ino yabivuze mu kinyarwanda mugabo bavuga ngo umusingi wa mwamba ni umushinge w'ibintu byose nibyo ni umushinga w'ibintu byose kuko igitoro iyo kibuze ubuzima busa n'ubuhagaze kuko abantu ntibiyunguruza ibidanuzwa ntibiboneka ni ukuvuga abantu ntibaja kwa muganga abantu ntibajya mu ntuze mu manza ubuzima bw'igihugu muri rusange burahagarara ni ukuri ni ukuri rero twebwe nicyo gituma tuguma dusaba leta ngo iki kintu gishyiremo ingufu gishyiremo ingufu kuko tuguma turonka amapromesi ibyizigiro muri ibyo byizigiro tutaronka mu by'ukuri ibyemezo byerekana neza byari bizoja mu ngiro nk'ubu twari twaronsa amakuru atubwira ko mu yindwi dutangura iyi turimo ibintu by'igitoro bigomba bitore umuti byaheze mugabo ukaza wumva ayandi makuru iruhande urumva ibyo bintu ngo n'umunsi hari bikigoranye ugaca wibaza ukuri aho ukuri ukabura
mushanahe gabriel rufyiri wavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kimwe gishobora kuba mu nyishu n'aho amafaranga yinjizwa eka twarwa mu rundi y'agaciro n'abarundi baba mu mahanga adashobora kuba ari menshi cyane arashobora gufasha ariko mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko ayo mafaranga atinjira muri leta usanga akenshi na kenshi avunjwa ku magendo ku masoko kuri aho ibyo bita marishe noire ibyo bintu bigenda gute
ibyo bigenda uko bigenda kubera la politike monetere twe turakunda kugira amanama menshi na banki y'igihugu banki de la republique brb n'abandi babijejwe kugira ngo tufashanye kuvugana ikibazo kijanye na politike monetere harimo n'icyo kibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro cyane cyane politike do change ubu ari byo bariko barahindagura bahindura ukabona ko bishobora gufasha mugabo uno munsi ikibazo kihari ni ikintu kijyanye na todo shanje urabona burya mu bintu bijyanye n'amafaranga nk'ubu turabye igiciro cy'ukuri ni icyo ku isoko ya marishe noire ni icyo kuri marishe noire kuko urabye ku isoko ofisiyere y'igihugu amadolari amafaranga ry'uburundi rimwe rivunjwa idolari rimwe rivunjwa ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amarundi mugabo mu isoko yo mu kinywabi idolari rimwe rivunjwa amafaranga ibihumbi indwi murumva inshuro kabiri karenga ibyo rero burya ni byo by'ukuri rero leta irakwiye kwiyumvira ukungene yogera kimwe twita mu gifaransa raporoshima hagati y'isoko yo mu kinywabi n'isoko yo mu n'isoko ofisiyere ni ukuvuga ya leta mugabe ibyo nabyo ku ruhande bigomba kujyana no kurondera kugwiza umwimbu w'amadovize ibyo byonyine gusa n'icyo ugwiza umwimbu ku ruhande w'amadovize bizoca bisanga byaduze ahubwo byavuye ku bihumbi indwi byagiye ku bihumbi icumi cumi na bibiri cumi na bitanu niko bizoca bigenda mugabo rero ibyo byose twebwe ntitubona inzu ituma ko tugira amanama menshi cyane n'ababenshi turagira amanama menshi cyane kuri ibyo bibazo mugabo ahantu bipfira n'ubundi turahatora turamenya hariho mugabo za nyungu z'abantu bakomeye ntizigera ziri hirya y'ibyo bibazo kuko hari abantu bavuga bati ibintu bihagaze ndabaha akaro gasanga mu magume muri abantu bamwe bamwe barundi baribuka mu magume mu gihe cy'intambara icyenda na gatatu kuduga kugera mu bibiri na gatanu hari abantu bavuga bati erega amagume niyahera twava tuyaduhomba bakira babonye hari abantu mu magume batunze bararenze mugabo abantu benshi bariko barapfa ko bagira ibibazo abo bantu rero ntibashobora kwifuza ko kibazo cy'abantu bigungira ko mushantahe Gabriel Fili turakigaruka ko ariko nashaka mbaze ijambo umunywanyi wacu Valentin muraho valante muratwumva
ndabaramutsa ndabaramutsa reka ndamutse n'umuntamarushiri ariko aradusigurira ingorane duhanganye nazo muri kino gihugu cacu zivuye ku gitoro cabaye umuduyibuye ndanabashimira kubona mwashizeko kino kiganiro rego nivyo nk'uko rushi ariko arabivuga vy'ukuri ikibazo c'igitoro caratumye ubuzima bugorana cane hano mu burundi kuko aho umuntu yaba yiyungurira ku bihumbi bibiri ubu bariko baramuca ibihumbi icumi umunani urumva ko ubuzima buradinze ubu ibyo byaciye bituma n'ibindi bicuruzwa byinshi biduga kandi umuntu ageze arawe tumenye iki ko cyaduze rero n'ibyo gitoro n'ubona ukuntu cyabaye ngo mudubuze aho nk'ubwenda bwari bwa magana abiri uyu munsi ujya kuza magana atanu mbere bariko banavuga ko rujya ujya ku majana atandatu mu myaka ahangahe gusa kandi ugeze urahagaze ngo nubwo ntuntu n'ibitaro nyene vyatsinze by'ukuri nk'uko wese ariko arabivuga by'ukuri icyo kibazo cy'igitero kirahangayikishije cyane twebwe tuba ngaha mu gihugu kandi by'ukuri icyo tuba tuba tuguswa bigira ku ingaruka n'abo bari hejuru y'uko bo ku bwose bw'abafite imishahara baza barikorako nabo kumbure barabibona rero nagira ngo n'utera icumi nari numvise duke duke naho ndetse na hano tutabironka kugira ubukiriya vuze na cyane cyane ku mpanuro atanga zotuma igitoro kiboneka abategeka ntiboraba by'ukuri erega nta mugabo adahanurwa kuko ngo bari gutuma mu kanya abagabo babona kumbura izo mpanuro babyumvise nko gufata ikawa bakayiguza kubera igice kiboneka cyane bakakata ideni mbona na kera amadeni yamye yakwa tuba tubaye ishuri ry'umugani dufashe ideni kugira ngo igitoro kiboneke n'abanyagihugu bakoroherwa by'ukuri leta yoraba nka mubyeyi w'abarundi bose ikaraba uburyo bwose bushoboka ijya mu ideni iraba ibyo mu bucuruzi dusize ngaha mu gihugu niba igitoro kitaboneka kumbure n'ibindi byose kumbure ibyo byokoroha cyane hama ndanashimira kubona ruciye ariko arakigura mu buryo bwumvikana ibyiyumviro inkoramutima by'ukuri niwo gukeza cyane nta by'umuntu wumva ko aragerageza kwegera abategetsi akabasigurira ibyo bokora kugira ngo ubuzima bwongere busubirane
murakoze murakoze baranta ibyiyumviro mushikirije n'ibyiyumviro byumvikana n'umushinga ntahe rufyi yashikirije ariko nashaka ngaruke ku mushinga ntahe gabriel rufyi nyine agira icyo abwiye nk'abantu abona ko bazwi avuga ko bazwi buba batobera leta cyangwa ikabakora ku nyungu zabo bagakora ku nyungu z'abanyagihugu abo bantu bihweje ibiriko biraba muri iki gihe ikintu babwira ni ikihe mushinga ntahe gabriel rufite
ni uko ikintu genda babwira kandi amariko ndakivuga iminsi yose ni uko umuntu agomba kujya imbere y'abandi cyane cyane babashiraho bakwiye kuba ari abantu bigishijwe umutima wo gushyira imbere ineza ya benshi icyo kintu kirabuze make mu gihugu cyacu aho umuntu avuga ati jewe ndabironke byose abandi bose bashake bapfe mugabo mbeho jenyine uyo mutima ndabona kuri kurakura rwose muri kino gihugu cyacu aho ikintu umuntu ataza kuronka ikintu kubera abishoboye cyangwa gikwiye mugabo akakironka kubera azina nyina naka arimo umugambwe kanaka ataba atashoboye ikintu na kimwe umugabo uwo muntu akakironka icyo kintu ndakubwije ukuri nk'ubu ugiye ku masitasiyo ariko bataye igitoro niba uca ubibonera neza niba uca ubibonera nta n'umwe ashobora kwishyira mu mutima ati jewe ndonke gakeya abandi nabo baronke ntibikunda ahubwo ati byose nshaka ndabironke hanyuma narose we avuga ati ndondere mpereze umwana wanje umugore wanje uwo tuvukana uwo dusangira ibyo kugira ngo umuntu yumvire neza yabenshi mbona umenya ibyo bintu biri biratugora rwose kandi tuba turajyana n'umuco ukomeye cyane hanyuma niko ndavuga nti iyo bishikiye rero ku muntu ari imbere y'abandi kuko mu bisanzwe abantu nk'abo bafite uwo mutima ni uko bahanwa basubizwa hasi n'abantu bafise icyo ni icyo twita ijunja n'ijambo bafise ubuntu biyumvira ineza y'abenshi ibyo rero jembo n'umengo ntibiri kubiraba uno munsi nicyo kibazo jewe mbona
ku byerekeye ikindi kibazo gihambaye cyane bose mwavuze cy'abantu bahabwa amabanga badashoboye hari ikintu cyokorwa impanuro mwe mutanga n'izihe eka leta yakora iki ikwiye guhindura abo bantu buba bashingwa amabanga badashoboye
icyo leta ikora ishyiraho icyo nakwita ni kiritere ibimenyetso fatigwa kugira ngo umuntu umuhe akazi ibyo bimenyetso fatigwa bikaba bizwi n'umuntu wese igihe atabikwije akazi ntukamuhe nibyo bikwiye nta kindi kintu na kimwe ni ibintu byoroshye cyane n'ukuri twese turatanga ubuzi turamaze gutanga ubuzi dushyiraho amakomisiyo tuba dufise inshuti tuba dufise abagenzi tuba dufise aho twifuza guha akazi mugabo kugira ngo umuhe akazi urupfu uyu muntu aba ashoboye icyo kintu ugashyiraho icyo twita rekiteri ubujegitifu ibyo rero muri leta ntibibaho ikakweye ntibibaho
hari abantu benshi batangazwa mushirantahe gabriel firi n'ukuntu abarundi bajabuka kurondera igitoro muri congo aho muri mu buseruko bwa congo hasanzwe hari umutekano muke ivyo bitaro bikabura mu burundi ni muri za ngorane mwavuga ariko ivyo bintu vyovyo ishoboka gute
nibyo abanyarwanda baravuga ngo ngo ni akumiro ni ukuri atari akumiro kubona dusigaye tugaburirwa na kongo buvira ariko buduha igitoro kandi ikindi kintu gitangaje sinabiverise ngo ndabipime ndabe bakavuga ko igitoro kiva i kongo ari igitoro cyiza cyane kiri pirisye gusumba igitoro kiza ngaha urumva nicyo kiri twe nacyo turonka ibyo rero birasiga ubwenge ubu uye abantu bose bose abataronse icyo gitoro baza kunywesha ku masitasiyo baca bajyana mu mazu yabo baca banywesha igitoro bajyana ahantu hitwa inyamitanga bakikura ikongo ibyo rero n'ibimenyetso nsimusiga nariko ndababwira bimwe bijyanye n'intwari itabereye ikibazo cy'intwari ibereye ni ikibazo gifise uruhara rukomeye cyane muri kino gihugu nibaza ko leta sinzi ngo yokicarira ikwiye kubyagurukira kuko ni ikibazo gicika igihugu ahantu habi cyane
mbe ku byerekeye nka ya makamyo bavuga aja muri tanzania kurondera ibitoro ibitoro byoba bigenewe uburundi biri muri tanzania ku bwanyu birihuta kuva muri icyo gihugu
erega birihuta cyane kuko abo tuvugana batubwira yuko amakamyo yagiye kandi nibyo by'ukuri ndabizi ko amakamyo yagiye mugabo ayo makamyo bagaca kubwira ngo hari utuntu twagoranye ngo hari amafaranga atararihwa ibintu nk'ibyo ukibaza ibyo bibazo biba bituma ukarondera ukabura indwi zibiri zitatu kandi ayo makamyo burya leta yariha kuva gitangura gukoteshwa kumara iyo minsi yose azomarayo none mu by'ukuri ubwo so nk'abantu bakora ibyo bintu ntibakwiye kubibazwa mu by'ukuri
hoba hari ikibazo muri tanzania
oya si ikibazo ni bya bindi abarundi baba batatunganije baba batatunganije mu buryo bwabo ari ukuriha aba canke bariya mugabo uhita usanga hari ibyo bibazo
mu kanya turasozera ikiganiro ariko nashaka mugire icyo mugize nko gutera akamo cyane cyane abantu bose bafite uruhara muri iryo kenwa muri iryo kena ry'ibitaro mu burundi akamo mubatera n'akahe mwavuze ko bari mu mirwi itandukanye
bari mu bice byinshi cyane abo bantu mugabo byereka mbere ko bo muri leta muri leta nibo babibazwa ugiye kuraba twavuze ko muri leta bategerezwa by'ukuri gutora umuti wa kino kibazo maguru mashasha iyindwi n'ukuri ntihere ikibazo kidatoye umuti hanyuma kandi harakeneye ijambo ryumvikana ritomora ijambo rya politiki umukuru w'igihugu yashikirije umuvugizi wiwe cyangwa umuvugizi wa leta cyangwa umushikiranganji ajejwe iri by'ibitoro barakeneye ijambo ryumvikana ritomoye ikigira kabiri ni uko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga aboneke aya madovize nicyo dusaba ikigira gatatu ni uko abantu b'umwina b'umuntu b'indandende abo bantu bamema zuzuye leta ibaha ikibanza cyabo bareke kugira kuvuga kuko biragoye rwose by'ukuri biratera ingorane ndababesha
abanyagihugu muri rusange mu burundi barakeneye ijambo ribahumuriza ijambo rimeze nk'ibaha akizero mwavuze ko ubukene bw'ibitoro bushobora guhera ingingo zimwe zimwe zifashwe ku bwanyu abarundi barashobora kwizera ko icyo kibazo naho kimaze imyaka itari mike kizoteba kikava mu nzira
ego kweri je nobaho umwizero naho ntari muri leta nobaho umwizero kuko iyo umuntu atizera hajya akaba akabaye jewe ndemeza neza yuko ico kibazo kizotora umuti kuko no muri leta bamwe tuvugana urabona ko ari abipfuza ko ico kibazo gutora umuti ubu rero turafise amakuru kandi nibaza ko ari ay'ukuri avuga yuko hari igitoro gishika amaritiro ijana na mirongo ibiri imiliyoni ijana na mirongo ibiri ni kuvuga ibitoro bishobora kunyobwa amezi atatu ibyo rero byoba ari byiza mugaba ikibazo gihari ingena amasoko atangwa ba bantu b'umwina n'umunoho bitabanje gutorerwa umuti naho icyo gitoro kizoboneka bazoca barondera ukungene babizirya kugira ngo bagume batunga bonyine ko nakubwiye ya ntambara yaba kuva mu icyenda na gatatu kugera mu bibiri na gatanu hari abantu batifuza kwihera kubera batungira muri iyo ntambara hariho n'abantu bari niwe wari umwumva abantu bavuga ngo bagiye mu biganiro bagashaka ibyo biganiro bidahera kubera bavuga batari amazu bariko barubaka muri za kigobe n'ahandi ati hamwe ibyo biganiro byohera amazu atarahera byohava bigorana urumva rero agatema ko kwikunda k'umwina n'umunoho bitabanje kuva mu bantu bitwa ko bari imbere y'abandi ndababwije ukuri hari ibintu bizotugora rwose ivyo navyo kugira ngo bishoboke ni umukuru w'igihugu nabo bafashanya hejuru bagomba gufata iya mbere bagomba gufata iya mbere mu kubera akarorero abandi hanyuma kandi no guhana abantu bose batariko barakurikiza amategeko no kurondera kurya abandi babicayeko
akajambo gatoya cyane rwose ku bakora ibyo bintu ku bwanyu bakwiye gufatirwa ibihano bimeze gute mu kanya gato
erega ni abicanyi abantu nk'abo nabo bataniye ni abicanyi noneho urabona umuntu abuza abantu bose kubaho akarondera kubaho wenyine abo bantu rero ni abicanyi bakwiye igihano gihanwa abantu nk'abo kuko ni abantu babi cyane batuma igihugu gihenebera kuko kuko abo bantu nakubwiye ko batikunda nabo bibona ko ngo barikunda ntibakunda n'imiryango yabo ntibakunda n'igihugu abo bantu rero murumva yuko bakwiye igihano gikwiye ikindi naco ni uko bakwiye kwigenda ubuntu nabo bumve yuko badashobora kubaho bonyine erega niba bo bonyine nibaguye mu modoka meza bazogendera mu mabarabara yayo bazoyashira mu mabarabara yayo ata bitaro mbaze kubivurizayo ntibagwara Yego, ego be- ese barashobora kubazovuja hanze mugabo turabona ko abo bigora jewe rero nibaza yuko abarundi twese tuje kuraba inyungu rusange Niho egome ibibazo bishobora kutugirira ndabona akamaro.
akanya katujanye iki n'ikibazo nkoramutima tuzogaruka ko mu minsi iri imbere ndagushimiye cyane rwose mushirantahe gabriel rufyiri ndashimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma nkaba nshimiye na nadia taha yadufashe kwegeranya ikiganiro cacu mu isanga cy'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese